iri ni ijwi rya amerika mwaramutse neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri umukuru w'inama nkuru y'inararibonye waratanzwe ari umukuru w'igihugu ikoraniro ryemeje yuko azobandanya gushyika igihe cyose umugambi uzo ukiriho azobandanya ari mu nama nkuru y'inararibonye uyu ni gerard ndabirabe umuvugizi wa cnddd fdd ishyaka riri ku butegetsi mu burundi nyuma y'inama kaminuza baherutse gukora muri wikendi ishize ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari ariko arabanzirizwa n'amakuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
mwaramutse Thomas mwaramutse namwe inshuti mukunda ijwi rya Amerika mu gihugu cya Turukiya amenshi makuru batatu barahagaritswe n'ubutegetsi bagirizwa gufasha mu kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba bahagaritswe ejo ku munsi wa mbere bazwi ku mazina ya Erore Onderoglu aserukira ishyirahamwe ry'abamenshi makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières Sebnem Korur Finchani arongoye ikigo giharanira agateka ka muntu ugira gatatu ni Ahmed Nesine umwanditsi akongera akaba n'umumenyesha makuru bagirizwa kwifatanya n'ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'abamenshi makuru rifise icyicaro mu gisagara ca Diyar Kabire leta iryagiriza gushigikira umuhari w'abarwanyi b'umugambwe PKK utavuga rumwe n'ubutegetsi amakuru atangwa n'umushingwamanza wabo Ozkan Kilici avuga ko hari abandi bantu bagera kuri mirongo ine n'icyenda bariko bagirwa ko amatohozwa barimwo abamenshi makuru abanditsi abakina amareresi abigisha hamwe n'abahoze ari abashingamateka raporo yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yasohowe n'ishyirahamwe ryishinze gukingira abamenshi makuru rifite icyicaro muri amerika ryitwa committee to protect journalists cpg mu funyafunyo y'icyongereza imenyesha ko turukiya kiza ubwa mbere mu bihugu bifunze abamenshi makuru benshi gushikuba abashika mirongo ine nibo bavugwa ko bari mu mabohero muri icyo gihugu cya turukiya mu gihugu cya iraki naho abasivile baharurwa ku bihumbi mirongo itatu barahunze igisagara cya faruja mu minsi itatu iheze bituma amashyirahamwe afasha impunzi agira ibikorwa byinshi umushikiranganji wa mbere wa iraki haider al abadi yatangaje ko faruja cyafashwe amenyesha ko ari insinzi ikomeye ariko abasirikare ba irake baracahanganye n'ibisigarira by'abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu amenyesha kandi ko bariko barategura amabombe mu kugerageza kwirukana uwo muhari wari umaze imyaka ibiri warigaruriye ico gisagara ubu takigaruka igitigiri cy'abantu bashoboye kuva mu gisagara cya faruja kuva urugamba rutanguye kingana n'ibihumbi mirongo umunani bakavuga ko bamwe muri izo mpunzi ari abagore hamwe n'abana b'abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu wari wifatiye icyo gisagara mu gihugu cya irani abategetsi bajejwe iperereza muri icyo gihugu bamenyesha ko baburijemwo umugambi wo kugaba igitero cy'iterabwoba gikomeye cyane cyari kuzobera ku murwa mukuru teherani hamwe no mu bindi bice by'icyo gihugu ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa mbere n'ikinyamakuru cya leta ya irani cyitwa irina mu itangazo ryashyikirijwe ejo ku munsi wa mbere murambabarira umushikiranganji ajijwe ibikorwa by'iperereza yatangaje ko baburijemwo umugambi wari ko utegurwa n'akarwi kagira kagira iterabwoba kitwa tafukari kariko gategura guturitsa amabombe mu minsi iza umunyamabanga hagejwe akanama k'umutekano mu gihugu ari shamukani amesha ko abo bari muri iryo nteguro bafashwe amabombe atari make hamwe n'ibindi bisasu biturika byinshi nabyo byarafashwe amesha kandi ko icyo gitero cyari giteguwe ku munsi w'akaruhuko kuba isilamu wiswe ramazani muri leta z'ubumwe za amerika abantu bashika bane baramaze gupfa bahitanywe n'ubushuhe burenze urugero bugaragara muri iki gihe muri iki gihugu imiriro yaradutse ejo ku munsi wa mbere mu burengero bw'igisagara cya santa barabara muri leta ya california ndetse no muri leta ya arizona na new mexico abo bantu bane bafiriye muri leta ya arizona ku munsi w'imana bose bavugwa ko bari basohotse hanze kwinezereza ubushuhe bubabana bwinshi mu bice barimo bose barugwaruka ruri mu myaka mirongo ibiri mu bisagara bitari bike byo muri leta ya california ubushuhe bwari bugeze ku madegre mirongo itatu n'umunani celsius mu minsi ya mungu n'umunsi wa mbere nayo mu gisagara ca palm springs gisanzwe ari ubugaragwa co ubushuhe bwari ku madogre mirongo ine n'umunani ya celsius tukiri muri amerika nyine inyuma y'iminsi umunani habaye ubwicanyi mu gisagara cya orlando inama nshingamateka ya amerika yanse kwemeza integuro y'amategeko yaka uburenganzira abafise uburenganzira bwo kugura ibigwanisho kutabigura mu gihe ryari kwemezwa abasanzwe bari ku rutonde rw'abakurikiranirwa hafi bakekwa iterabwoba bari guca bakwa uburenganzira bwo kugura inko abandi n'abasanzwe barabujijwe gusohoka igihugu ayo mabwirizwa yose ntiyemejwe kuko ataronse ibice bitatu kuri bitanu by'amajwi yari akenewe mu bubirigi igipolisi cyo muri icyo gihugu cyarataye mu mvuto abantu batandatu bakekwa kugira uruhara mu gitero kitakunze ku gari ya moshi yariko iva mu gisagara ca Amsterdam mu Buholande yerekeza i Paris mu Faransa mu mwaka uheze amakuru ava mu gisata c'ubutungane mu Bibirigi amenyesha ko abo bantu bariko baragirwa ko amatohozwa kandi babazwa n'ubutungane
ayo yari amakuru yo hirya no hino murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu facebook voa radiyo yacu amakuru yo mu biyaga bigari ishyaka cnddd riri ku butegetsi mu burundi ryari mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe muri wikendi ishize mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'umuvugizi wa cnddd gerard ndabirabe amubaza icyo iyo nama yagezeho nibyo koko ku itariki cumi na cumi n'icyenda ruheshi uno mwaka muganga sendedeside warakoranije warakoze atunganije ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye ingozi iryo koraniro ridasanzwe rikaba ryafashe ingingo ndagiye ndabadondagurira ingingo nyamukuru zikomakomeye hariho uhinyanyura amategeko ntunganyamugambwe hanyuma amategeko ntunganyabikorwa ni ukuvuga inzego n'ibyo zijejwe ibyo byose rero byarahinyanyuwe hanyuma hakaca rero haza ko n'izindi ngingo zimwe zimwe zijyana n'ingene tugezemo byotunganywa nk'icya mbere ni uko umukuru w'inama nkuru y'inararibonye akaba yarasanzwe ari umukuru w'igihugu ikoraniro ryemeje yuko azobandanya gushika gushika igihe cyose umugambi uvuga ukiriho azobandanya ari mu nama nkuru y'inararibonye nicyo ni ikintu gikomeye cyane cyerekana icyubahiro abagumyabanga abanyekoraniro bahaye n'icyubahiro cy'ikora nkuru nziza hanyuma ikindi y'indi ngingo ni uko kugira ngo ayo mategeko mashyashya ashobore kujya mu ngiro twasanze yuko abari basanzwe bayoboye umugambwe abari basanzwe bayoboye umugambwe gushyika uno munsi abo bandanya mu kiringo kitarenga amezi abiri kugira ngo inzego nshasha kuva hasi gushyika hejuru zibe zagiye muri ko muvuga ko muzasubira gutunganya irindi koraniro ridasanzwe ry'umugambwe
ni ukuvuga yuko hazongera hari irindi koraniro ridasanzwe irindi koraniro ridasanzwe ry'umugambwe ari ryo rizo rizo rizerekana abarahira rizerekana abarahira rizerekana n'abatowe kugira ngo barahire mwatubwiye ko mwari ko muhinyanyura amategeko y'umugambwe ayo mategeko yari yifashe nabi muri iki gihe ayo mategeko yari amaze igihe yari amaze igihe kirekire kandi yarimo inzitizi zitatuma nk'umugambwe kugira ngo wiyagambure hariya hasi mu benegihugu kugira ngo abenegihugu benshi bawuhurumbire kandi bawugire uwabo mwavuze ko umukuru w'igihugu Pierre nkunziza azoguma ari mu nama y'umugambi ikomeye ubuzima bwiwe bwose ibyo bishaka kuvuga iki oya si ubuzima bwiwe bwose si ubuzima bwiwe bwose kuko twavuze tuti igihe cyose umugambi sendedesede uzoba uriho turashobora nk'ubu ntawe umenya uko bigenda ibihe bigenda bihinduka bihinduka bihinduka ariko twavuze tuti igihe umugambwe sende dekide uzoba ukiriho nyancubaro nkuru nziza azokwama iminsi yose ari mu nama nkuru y'inararibonye mu majambo make cyane rwose hari abategetsi bari bakomeye bari bajejwe amabanga akomeye cyane rwose mugambwe CNDD FDD abo bategetsi muri iki gihe baravuye muri uyo mugambwe ikibanza cyabo ni ikihe umugambwe bazosubira mu ruhongore canke muzo bararondera abandi bategetsi babasubirira abavuye mu mugambwe twebwe umugambwe CNDD FDD uruguruye umugambwe CNDD FDD ni umuvyeyi nibo abo bavuye mu mugambwe bagahunga bakajya hirya no hino cyangwa bakashaka kuwuterera hejuru nibo bategeka kumenya yuko sende defede ari umubyeyi nanjye ka muvugizi w'umugambi sende defede ndabisubiyemo umugambi sende defede ni umubyeyi uko yitwara mu muryango umubyeyi arafite uko ashobora gufata ingingo mu muryango ariko bitewe n'abo bitewe bivuye kuri abo bene kwigumura ku mugambwe ariko tukabona yuko ata muntu yobahatira kugira ngo bakore iki n'iki n'iki n'iki ariko turabona ko inzira barimo kugira ngo babandanye barwanye umugambi ntabwo bazoshobora ahubwo baraza nyabona abatuma basaba ikigongwe abagumyabanga bazoca inkoni ngufi ariko bo nyine basaba ikigongwe kuko nta yindi nzira
igipolisi cy'u Burundi cyaraye cyeretse abanyamakuru abantu cyataye muri yombi kibarega ubucuruzi ndengamipaka bw'abana impuzamashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abana mu burundi fenadeb ifite uruhare muri iki gikorwa cya polisi none rero umukuru wa fenadeb jacques nshimirimana avuga ko byamukururiye ibibazo agenda akorwaho iterabwoba n'abo bacuruza abana arasaba inzego z'umutekano kumurindira ubuzima yaganiriye na mugenzi wacu oriyani itangishaka
ubu muri uyu mwanya gushyika ubu tubandanya turonka amatelefone menshi cyane ava mu bisagara bitandukanye nk'ibisagara bibiri bikomeye arisate byo mu gihugu cya omani n'icyitwa barara kubera ko murabona kubera ubuhinga bwagwiriye ubu iyo umuntu yitabye telefone n'aho nimero bazihisha biraboneka igihugu n'igice uwo muntu aba telefone atumbereyemo hanyuma ayandi matelefone aturondera cyane n'amatelefone ava mu gihugu cya kenya mu gice cyo mu buraruko bw'igisagara cya nayirobi hanyuma turazitaba ubutumwa busa n'uko ari bumwe kuko bose bambwira ko twasomye ingwe ko gufatisha bajya abantu twubahutse ibyo atabantu na bamwe bari bwigere bubahuka kandi bo bakatwemeza yuko iyo ataba amashyirahamwe dusanzwe turimo yavugije induru nyinshi cyane bajya abantu batari gufatwa kandi bari bamaze igihe kitari gito bakora igikorwa cyabo atankomanzi rero iri joro ryakeye ntiryabaye neza cyane n'uyu munsi ku murango twiriwe turonka ubutumwa nka bene ubwo ariko turaremye n'umushinga nahe nshimira imana bamenya bate nimero zanyu bigenda gute kugira ngo bamenye ko mwebwe muharanira agateka k'abana kumenya nimero zacu nibaza yuko ari ibintu biborohera kuko aba bantu bakora ibi bikorwa bigayitse n'abantu bafise uburyo bwinshi cyane bakoresha amayera menshi bakoresha imihari y'iterabwoba bakoresha na bamwe mu barundi tuba twamana urumva kumenya inimero y'iwanje biraborohera cyane barayironse uburyo baba barayironse ntabwo tumenya ariko ni uko ibyo bifitaniye isano n'iki gikorwa igipolisi cyaraye gikoze cyo gufata bamwe mu barongozi bajya amashyirahamwe cumi n'imwe yari asanzwe akora urudandaza rw'abana mu gihugu cy'u Burundi musaba iki none ku bijyanye n'igikorwa murimo muri iki gihe dusaba inzego z'umutekano ko zodukingira kuko impingi iracari ndende kandi aba bantu nabo nyine babikora babyumve ntiturota duhagarika bafise amafaranga bafise inkomezi bakoresha ibiteye ubwoba ariko natwe dufise imana nta kintu na kimwe kidutera ubwoba kuko ubu utubwire dutangure nyabona gusaba yuko abantu bacu batwawe bagarukanwe kuva kubo batwawe mu bihumbi bibiri na rimwe mu kwezi kwa gatandatu barenga amajana atandatu nibabazane bagaruke mu burundi hanyuma dufashanye kubaka igihugu cy'u Burundi ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo vowa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika mu masegonda mirongo itandatu yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda urukiko rukuru rwaraye rusubitse urubanza rwa habyarimana jean kugira ngo ikibazo cy'abamwunganira kibanze gikemuke habyarimana jean yahoze akuriye ishyaka rya mrnd muri perefegitura y'umujyi wa kigali aburana ibyaha bya jenoside iyi nkuru turayigezwaho na eric bagira ubusa bwana habyarimana jean uburana ibyaha bya jenoside yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ku bujurire bw'igihano cy'igifungo cy'ubuzima bwe bwose ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa n'agakoresho kabika impapuro k'ibara ry'umutuku nta bwunganizi afite yabwiye umucamanza ko adashobora kwiburanira kuko adasobanukiwe iby'amategeko bityo ko atizeye ko igihe yakwiburanira yabona ubutabera bunoze habyarimana yavuze ko nta bushobozi afite bwo kwiyishyurira umwunganizi kandi ko n'ubuyobozi bw'umurenge wa muhima abarizwamo budashobora kumuha icyemezo kigaragaza ko ari umukene kugira ngo ubutabera bumushakire ubwunganizi mu mategeko yatakambiye umucamanza amubwira ko yaje afite icyizere ko amufasha kubona ubwunganizi akaburana ubujurire bwe umucamanza yamuhitishijemo mu bintu bitatu kwiburanira kugaragaza icyemeza ko akennye adashobora kwiyishyurira abanyamategeko cyangwa se akiyishyurira abanyamategeko umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana antoine muhima yabwiye uregwa ko niba ari umukene adashobora kwiyishyurira ikiguzi cy'abanyamategeko byagombye kuba bishimangirwa n'ibyemezo by'inzego z'ibanze akomeza gushimangira ko amagambo y'uregwa atari ikimenyetso yazana mu rukiko cyatuma umucamanza agiheraho afata umwanzuro ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko habyarimana ajya kujuririra igihano cyo guhera mu buroko bwari bwiteze ko yiteguye kuburana bwavuze ko impamvu zose uyu wari uhagarariye ishyaka rya mrnd ryari ku butegetsi muri jenoside mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa kigali zigaragaza ko adashaka kuburana ubushinjacyaha bwahereyeho busaba urukiko gusiba ikirego cya bwana habyarimana jean kikava mu gitabo cy'ibirego kikabisa ibindi maze urukiko rukuru rugakomeza gushimangira imikirize y'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge bwavuze ko hari abandi banyarwanda benshi bari mu magereza babuze uko baburana kubera ubwinshi bw'imanza busaba umucamanza ko atabitindaho habyarimana jean yabwiye umucamanza ko kuba ari umukene adashobora kwiburanira leta y'u rwanda yabigizemo uruhare ubwo yamufataga ikamufunga mu gihe cy'imyaka makumyabiri mu buryo bunyuranyije n'amategeko umucamanza mu rukiko rukuru yasubije uregwa ko afite uburenganzira bwo kurega leta mu manza mbonezamubano igihe abona ko hari aho yamurenganije ariko batari rwo rubanza ruriho hariho urubanza nshinjabyaha aregwamo ibyaha bya jenoside umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo cya nyuma ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi gutaha kwa karindwi amaze kubona igisubizo cyanditse giturutse mu murenge wa muhima ku nyandiko uregwa yawandikiye asaba icyemezo cy'ubukene agaragaza impungenge uregwa yabajije umucamanza ikizakurikira igihe ubuyobozi bw'umurenge wa muhima bwaramuka butamuhaye igisubizo umucamanza yasubije ko no kudasubiza uregwa ku rukiko kizaba ari igisubizo kitabuza gufata icyemezo amuteguza kuba atekereza uko azabigenza icyo gihe ubushinjacyaha burega habyarimana jean ibyaha bitatu kugenzura no kuyobora ibikorwa bya jenoside kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'ubufatanyacyaha mu gutegura jenoside n'ibyaha bumurega ko yabikoze hagati y'imyaka ya mirongo cyenda na mirongo cyenda na kane mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa kigali buramushinja ko yayoboye amanama atangiramo n'amategeko ku nterahamwe zo zari urubyiruko rwa mrnd ishyaka ryari ku butegetsi muri jenoside n'ibyaha uregwa atemera habyarimana avuga ko amaze imyaka makumyabiri afunze nta dosiye igaragaza icyo afungiye ni ingingo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yemeje ariko avuga ko habyarimana atagaragaza uwamufunze ngo abe yakurikiranwa ku giti cye yavuze ko niyo bigaragaye ko umuntu yafunzwe bihabanye n'amategeko nka habyarimana mu gihe akurikiranyweho ibyaha by'ubugome bitamubuza gufungwa uru ni urubanza rutafashe n'amasaha atatu umucamanza aburanisha mu mizi mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge iburanisha ritahari riri ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka eka bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
n'icyanjye n'icyawe
ejo wari umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ibibazo by'impunzi hcr yaboneyeho gutangaza icyegeranyo gishya cyerekana ko umubare w'abantu bava mu byabo uhora wiyongera diane ninahazwe araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru muri ico cegeranyo iryo shami rya onu rifasha impunzi ku isi rcr rivuga ko gushika mu mpera z'umwaka uheze abantu bagera ku miliyoni mirongo itandatu na batanu n'ibice bitatu aribo bari bamaze guteshwa izabo ivyo bitigiri bikaba vyaduze ku rugero rw'imiliyoni zitanu ugeranije n'ivyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane umushingantahe filipo grandi aramutwa rcr ati intambara n'itotezwa nivyo ahanini biriko bituma abatari bake bata izabo naho hari ibihugu bishima kwica amatwi bikugarira ko imipaka abasaba ubuhungiro 24 people displaced every minute. Two thirds.
abantu mirongo irindwi na bane nibo buri munota biba ngombwa ko bahunga igice cya kabiri cy'abateshejwe 90% izabo byanke bikunde bagahungira hagati mu gihugu ibice mirongo icyenda ku ijana z'abataye izabo ugasanga barungitswe mu bihugu bikenye canke mu bihugu biri ku rugero rwo hagati mu vyerekeye ubutunzi ibihugu bidateye imbere mu butunzi bwavyo Not in the rich world.
icegeranyo c'uno mwaka cerekana ko ica kabiri c'impunzi zigera ku miliyoni mirongo ibiri n'umwe gituruka muri siriya afganisitani na somaliya ni mu gihe igice c'impunzi zo ku isi yose ari abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani batandukana n'abavyeyi babo bariko barahunga ibiharuro bikerekana mbere ko abana bagera ku bihumbi mirongo icenda n'umunani batari kumwe n'abavyeyi babo aribo basavye ubuhungiro mu mwaka uhera ico gitigiri hcr ikavuga ko kuva isi yakaremwa ari ubwa mbere kiduze kugeraho umutegetsi mukuru w'iryo shirahamwe filipo grandi yabwiye ijwi ry'amerika ko igihugu ca siriya arico gifise abantu benshi bateshejwe izabo n'intureka ihavugwa yamara ngo igihugu c'u burundi kiriko kirahamvya siriya ufatiye ku bitigiri vyamaze guteshwa izabo no gusaba ubuhungiro kuva mu mwaka uhera hari n'ayandi makenga umushingantahe filipo ashikiriza Then there are crises like South Sudan that have also hari n'izindi gone to ntureka different zivugwa phases.
nko mu We gihugu are cya sudani y'amajepfo ziri ku rugero rutandukanye kandi ikibabaje ni uko ubu izo ntureka zigeze habi mu gihugu cya afganisitani naho nyine impunzi z'abanyafganisitani zari zimaze igihe kirekire mu gihugu cya irani zirabandanya kwangara are moving on.
ikindi ico cegeranyo kivuga ni uko impunzi n'abateshejwe izabo bagera ku miliyoni mirongo ibiri na zitatu baturuka muri afurika y'uburaruko abagera ku miliyoni cumi n'umunani n'ibice bine nabo bagaturuka muri afurika iri munsi ya sahara naho umugabane wa buraya wakomeje kuvuga ko ibitari bike ku bijanye n'impunzi icegeranyo c'ishami rya onu rifasha impunzi ku isi rcr c'uno mwaka cerekana ko uyo mugabane ufise ibitigiri bike cane vy'impunzi n'abateshejwe izabo ugereranije n'iyindi migabane inshuti zacu ubu noneho ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iterabwoba ryabandanije kwibonekeza mu bice bikomakomeye bya afurika muri afurika y'ubuseruko umuhari al shabab wabandanije kugira ibitero no gutera amabombe mu gihugu cya somaliya ibibanza birimo ikibuga mpuzamakungu cy'indege kiri i mogadisho inyubakwa za leta n'amahoteli hamwe n'iby'abikorera utwabo nibyo byatewe cyane n'umuhari al shabab uyo mugwi kandi warateye igihugu ca kenya boko haramu n'uwundi mugwi w'iterabwoba nawo wateye ibihugu vya chad cameroon nigeria na niger muri afurika y'uburengero no mu karere ka sahel naho nyene iyo migwi yarahagize ibitero mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kimwe mu bikorwa bikomeye vyakozwe kugira iyo migwi ituzwe nuko ibihugu vyashize hamwe birakorana vyongera birafashanya mu gucungera imipaka leta zunze ubumwe za amerika yaragize uruhara rukomeye mu kurwanya iyo migwi ibicishije mu gufasha igisirikare c'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika amerika yarongeye ifasha ibihugu biri mu buraruko bwa afurika gukomeza imigenderanire mu vyerekeye umutekano amategeko n'uruhara rw'abanyagihugu mu kurwanya iterabwoba leta zunze ubumwe za amerika irafitaniye kandi imigenderanire n'ibihugu vyo mu karere ka afurika y'ubuseruko yo kurwanya iterabwoba ivyo navyo ni uburundi u rwanda uganda tanzania somaliya amabahari ya comoros na seychelles hamwe na sudani linda thomas greenfield icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka afurika yavuze ko amerika iriko iragira imigenderanire n'amareta hamwe n'amashirahamwe ategamiye leta kugira babafashe gutahura ico ari co iterabwoba n'uburyo boryirinda yavuze kandi ko amerika yiyemeje gukomeza demokarasi amahoro n'iterambere mbere mu bihugu bisanzwe bikorana
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato turasoza iki gice cya mbere cy'ibiganiro byacu ariko mureke aroyizi bigira imana agaruke atubwire muri make amakuru y'iki gitondo
makuru muri turukiya abamenyesha makuru batatu barahagaritswe n'ubutegetsi bagirizwa gufasha mu kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba bagirizwa kwifatanya n'ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'abamenyesha makuru rifite icyicaro mu gisagara ca Diyar Kabir leta ryagiriza gushikira umuhari w'abarwanyi b'umugambwe wa PKK utavuga rumwe n'ubutegetsi raporo yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yasohowe n'ishyirahamwe ryishinze gukingira abanyamakuru rifise icyicaro muri amerika committee to protect journalist imenyesha ko turukiya kiza ubwa mbere mu bihugu bifunze abanyamakuru benshi gushika ubu abashika mirongo ine nibo bari mu gasho mu gihugu cya iraq abasivile baharurwa ku bihumbi mirongo itatu barahunze igisagara cya faruja mu minsi itatu iheze bituma amashyirahamwe afasha impunzi agira ibikorwa byinshi igitigiri cy'abantu bashoboye kuva mu gisagara cya faruja kuva urugamba rutangura kingana n'ibihumbi mirongo umunani bakavuga ko bamwe muri izo mpunzi ari abagore hamwe n'abana b'abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu bari kurwanira muri icyo gisagara abategetsi ba irani bajejwe iperereza bamenyesha ko baburijemo umugambi wo kugaba igitero cy'iterabwoba gikomeye cyane cyari kuzobera ku murwa mukuru teherane hamwe no mu bindi bice by'icyo gihugu itangazo ryashikirijwe ryo kuwa mbere mushyikiranganji ajejwe ibikorwa by'iperereza atangaje ko baburijemo uwo mugambi wari ko utegurwa n'akarwi kagira iterabwoba kitwa takifiri kariko gategura guturitsa ibibombe mu minsi iza amenyesha kandi ko ico gitero cari giteguwe ku munsi w'akaruhuko ku bayisilamu wiswe ramazani hano muri leta z'ubumwe za amerika naho abantu bashika bane baramaze gupfa bahitanywe n'ubushuhe burenze urugero bugaragara muri iki gihugu abo bantu bane bafiriye muri leta ya arizona ku munsi w'imana bose bavuga ko bari basohotse hanze kwinezereza ubushuhe bubabana bwinshi mu bice barimo bose barurwaruka ruri mu myaka mirongo ibiri y'amavuko muri amerika kandi inyuma y'iminsi umunani habaye ubwicanyi mu gisagara cya orlando inama nshingamateka ya amerika ntiyabashije kwemeza integuro y'amategeko yaka uburenganzira abafise uburenganzira bwo kugura inkoho mu gihe ryari kwemezwa abasanzwe bari ku rutonde rw'abakurikiranwa hafi bakekwa iterabwoba bari guca bakwa uburenganzira bwo kugura inkoho abandi n'abasanzwe barabujijwe gusohoka igihugu ayo mabwirizwa yose ntiyemejwe kuko ataronse ibice bitatu kuri bitanu by'amajwi yari akenewe
radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu birakomeza mbaye mbike abantu yari ko mugira umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.